radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi igisoro muri uganda ho ni kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda fm ya voice of muhabura mudusanga kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook x instagram na youtube kuri radiyo yacu voa kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi y'amasezerano yo koroherezanya mu bucuruzi hagati y'uburundi na kongo ntarubahirizwa nyuma y'amezi akabaka babiri asinywa usanze izamu ryiza hari igihe ujya ukatacyo utanze aragucira ngo zana ibihumbi bibiri ufise nk'utunyeni udutomati cyangwa udutunguru aha mu burundi baradusaba demiri fura ahandi demiri fura
aba ni bamwe mu bacuruzi b'abarundi bajyana ibicuruzwa byabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo amagambo umugaba mukuru w'ingabo za uganda generali muhozi kayineruga aba yandika ku rubuga x akomeje gukurura icyuka kibi hagati ya uganda na bimwe mu bihugu bya afurika kuri uyu wa kane abantu bane bafite ubwenegihugu bw'ubufaransa bari bamaze umwaka bafungiye muri burkina faso barekuwe naho amerika n'ibihugu by'abarabu barakora uko bashoboye ngo israel na hamas bashobore kugera ku masezerano yo guhagarika intambara amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi kuri uyu wa kane abantu bafite bane bafite ubwenegihugu bw'ubufaransa bari bamaze umwaka bafungiye muri burkina faso barekuwe nyuma y'imirimo y'ubuhuza yakozwe n'igihugu cya maroke eugene mukankusi ibyo byagezweho biti ibihugu byombi maroke n'ubufaransa nibyo byatangaje ko ikibazo cya diporomasi cyari gishingiye ku ifungwa ry'abo bantu cyakemutse abo bagabo bari bafungiye wagadugu kuva mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka bibiri na makumyabiri na gatatu umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubutasi mu bufaransa dgse yabanje kuvuga ko bari intasi umuvugizi w'igisirikare cy'ubufaransa kigenzura dgse na dgse ubwayo ntabwo basubije ubwo bari basabwe kugira icyo babivugaho mu itangazo perezidansi y'ubufaransa yavuze ko perezida emmanuel macron kuwa gatatu yashimiye umwami wa Maroc Mohamed ku buhuza bwatumye bishoboka ko abo bagabo bane bari bamaze umwaka bafungiwe muri Burkina Faso barekurwa Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Maroc nayo yashimye umwami Mohamed na perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traore kandi yavuze ko iki gikorwa cy'ubutabazi cyashobotse kubera umubano mwiza hagati y'ibihugu byabo ni nyuma y'imyaka itatu hari umwuka mubi hagati ya Paris na Rabat waturutse ku bibazo by'abimukira no ku butaka butavugwaho rumwe bwa sahara y'uburengerazuba mu kwezi kwa cumi nyuma y'ibikorwa bitandukanye ubufaransa bwiyunze na maroke maroke ikomeje umubano mwiza na burkina faso hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere ka saheli biyobowe n'igisirikari maroke ibyizeza kuzagera ku buhahirane bwagutse ku isi binyuze mu nyanja ya atlantika
perezida w'uburusiya vladimir putin uyu munsi yatangaje ko yiteguye kuzumvikana na perezida watowe wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump mu gukemura ikibazo cy'intambara ibera muri ukraine diane ninenahazwe turi kumwe ku murongo wa telefone
ego geoffrey hambavu rero ya donald trump perezida w'uburusiya vladimir putin avuga ko mu byo yiteguriye harimo no kuganira n'indongozi za ukraine kandi atacarinze gusaba donald trump yigamba ko afise uburambe n'ubumenyi bwinshi bwo gufasha mu gutuma haboneka amasezerano hagati y'impande ziba zidacana uwaka ku by'intambara y'uburusiya na ukraine yigeze kuvuga ko niyafata ubutegetsi bizomufata amasaha ari munsi ya mirongo ine n'umunani kugira ngo atume intambara ya ukraine n'uburusiya rusiya ihera ntiyigeze yamara avuga uko azobigenza kugira yumvikanishe izo mpande zidacana uwaka iby'uko perezida w'uburusiya vladimir putin yiteguriye kuja mu biganiro vyotuma intambara ihera yayivugiye mu kiganiro yakoreye kuri televiziyo y'igihugu muri ico kiganiro putin yavuze ko yiteguriye guhura na trump ati hahize imyaka myinshi tutavugana ariko nditeguriye guhura nawe muri ico kiganiro kandi putin yahakanye ivy'uko urusiya bwatakaje inguvu avuga ahubwo ko kuva yemera ko ingabo ziwe zija muri ukraine mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umwaka uburusiya butangura gutera ukraine uburusiya bwakomeye cyane mu kwezi guheze itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ryari ryatangaje ko perezida vladimir putin w'uburusiya yavuze ko yiteguriye kuvugana na donald trump ku ngingo zotuma haboneka agahengwe k'intambara ico yari yahakanye ku bwa reuters ni ugusubira ugusubiza ukraine uburere bwayo yigaruriye ico gihe yavuga kandi ko ukraine ibwirizwa kubanza guheba umugambi wo kwinjira mu ishami ryishinze kwivunira umwansi hamwe otan mu mpfunyapfunyo nuko byifashe joffrey yana ninahazwe urakoze tukivuga iby'uruhare rwa amerika mu gusoza eh, cyangwa se kurangiza intambara hagati y'abahanganye amerika n'ibihugu by'abarabu barakora uko bashoboye ngo israel na hamas bashobore kugera ku masezerano yo guhagarika intambara amakuru arambuye turayahabwa na eugenie mukankusi amakuru avuga ko abahuza babashije kugabanya icyuho mu bibazo by'ingutu ariko ko hari ibindi bitari byumvikanwaho ibyo birimo kuba mu gihe abo umuvuzi mu ntara ya gaza bavuze ko ibitero bya isirayeli byahitanye abanyepalestina mirongo ine n'umwe kuri uyu wa kane mu ntara ya gaza abaganga bavuze ko abanyepalestina batari munsi ya cumi na batatu bishwe mu ijoro ryakeye mu bindi bitero bya isirayeli harimo ibyagabwe ku mazu abiri no mu nkambi nini iri muri uwo mujyi amakuru aturuka mu buvuzi avuga ko igitero cy'indege cya isirayeli cyahitanye abantu icyenda hafi y'inkambi y'impunzi ya bet mu mujyi wa gaza mu gihe ikindi kishe abandi bane mu mazu ari hafi y'ahitwa beit lahiya mu majyaruguru umunsi ukuze kuri uyu wa kane kandi ibitero by'indege byahitanye byibuze abanyepalestina cumi na batanu mu macumbi abiri abamo imiryango yimuwe mu burasirazuba bw'intara ya gaza mu nkengero z'umujyi wa tufa nk'uko abaganga babivuze ibyo byatumye umubare w'abapfuye kuri uyu wa kane ugera ku bantu mirongo ine n'umwe igisirikare cya israel cyavuze ko cyibasiye abarwanyi ba hamasi bakoreraga mu bigo bishinzwe kuyobora no kugenzura ahari ibigo byakoreshwaga nk'amashuri ari karama na shaban mu mujyi wa tufa israel yavuze ko hamasi yakoresheje ibyo bigo mu gutegura no kugaba ibitero ku ngabo zayo abatuye jabariya mu majyaruguru ya gaza aho ingabo zikorera kuva mu kwezi kwa cumi bavuze ko ingabo zamaze ijoro ryose zirasa ku mazu raporo yasohowe kuri uyu wa kane n'umuryango w'abaganga batagira imipaka medecins sans frontiere msf yavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza itsembabwoko mu bitero byo kwihimura bya isirayeli mu gihe abanyepalestina bateshejwe ibyabo kandi baterwa amabombe
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mudusange no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viyowe akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mudukurikira kuri radiyo yacu viyowe mu kanya turababwira havugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera muri uganda ku ngaruka-amagambo muhozi generali muhozi kayine rugaba umuhungu wa perezida museveni yandika ku rubuga x atangiye gukurura amakimbirane ntabwo ari amakimbirane ariko ni imibanire mibi hagati y'ibihugu bituranye amagambo generali muhozi kayine rugaba umuhungu wa perezida yoweri museveni wa uganda yandika ku rubuga mpuzambaga rwa x akomeje guteza ibibazo hagati y'igihugu cya uganda n'ibihugu binyuranye muri afurika ibimaze kugirana igisare na uganda kubera amagambo ye harimo kenya sudan repubulika ya demokarasi ya congo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika ya demokarasi ya congo madamu therese kayikwamba yamagaje bwana matata twahamagara uhagarariye uganda muri congo gusobanura ku magambo umugabo mukuru w'ingabo za uganda generali muhozi kainerugaba aheruka kuvuga kuri perezida felix antoine chisekedi generali kainerugaba yanditse kenshi ku rubuga rwa x agaragaza ko ashyigikiye inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zirwanya ubutegetsi buriho muri congo azita abavandimwe muri iki cyumweru yanditse kuri uru rubuga yihanangiriza abo yise abacanshuro barwanira ku butaka bwa kongo avuga ko kuva tariki ya kabiri y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha ingabo za uganda abereye umugaba zitazabarebera izuba igihugu cya sudani nacyo cyanditse cyamagana amagambo generali muhozi aherutse kwandika yumvikanisha ko igisirikare ayoboye kizafata ubutegetsi muri sudani perezida watowe wa amerika donald trump namara kurahira mu kwezi gutaha sudani yavuze ko amagambo ya muhozi arimo ubuhubutsi no kudashyira mu gaciro itangazo ryasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya sudani rivuga ko amagambo nk'aya agaragaza urugero rwo hejuru rw'agasuzuguro no kutubaha amategeko mpuzamahanga utaretse n'amahame y'imibanire n'amahanga guverinoma ya sudani yasabye ko leta ya uganda isaba imbabazi kubera amagambo ya generali muhozi yise arakaje kandi yateza akaga isaba ubumwe bwa afurika n'imiryango mpuzamahanga kuyamagana yivuye inyuma mu kwezi kwa cumi mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri muhuzi yanditse ku rubuga x ko we n'igisirikare ayoboye bitaba batwara ibyumweru bibiri gufata umurwa mukuru w'igihugu cya kenya nairobi ibi byakuriye guterana amagambo hagati y'abakoresha uru rubuga bamwe bamwita umuhubutsi nyuma yaje kongera kwandika kuri uru rubuga abwira abanyakenya ngo bahumure ntiyatera iki gihugu kuko se yamubwiye ko adakwiriye kubigerageza nubwo guverinoma ya kenya ntacyo yabivuzeho nyuma yaho perezida yoweri museveni wa uganda yasabye imbabazi igihugu cya kenya kubera amagambo umuhungu we yari yavuze yavuze ko bidakwiriye ko abakozi ba leta baba abasivili cyangwa abasirikare bivanga mu bireba ikindi gihugu mu kwezi kwa cumi uyu mwaka nanone generali muhozi kainerugaba yanditse kuri uru rubuga asaba ambasaderi wa amerika muri uganda william pope gusaba imbabazi perezida museveni yemezaga ko yasuzuguye bitaba ibyo akava muri icyo gihugu ntiyatangaje uburyo yamusuzuguye gusa ambasaderi william pope ntiyasabye izo mbabazi generali muhozi amaze kumenyekana nk'umuntu ukoresha urubuga x cyane avuga amagambo bamwe babona nk'atunguranye cyangwa atavugwaho rumwe nko gushyigikira ko uburusiya butera ukraine cyangwa inyeshyamba zo muri tigre zarwanyaga ubutegetsi bwo muri etiyopiya bimwe mu byo generali muhozi kainerugaba yandika kuri uru rubuga bimaraho igihe gito bigasibwa gusa abatari bake baba bamaze kubibona no kubihererekanya generali kainerugaba ni umugaba mukuru w'ingabo za uganda akaba n'umuhungu wa perezida yoweri museveni abatari bake bamubona nk'ushobora kuzasimbura se ku butegetsi bityo bakaba bakurikiranira hafi ibyo yandika kuri uru rubuga abandi bagasanga imyitwarire ye kuri uru rubuga ishobora guca amarenga y'uburyo uganda yabana n'ibindi bihugu aramutse agiye ku butegetsi nyuma y'ukwezi n'igice leta y'uburundi n'iya repubulika ya demokarasi ya kongo zemeranyije ko ibicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu bizajya byambuka imipaka bidatanze imisoro mu rwego rwo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka icyo cyemezo rero ntikiratangira gushyirwa mu bikorwa ku mipaka ihuza ibyo bihugu byombi vedaste ngabo byifashe bite
bamwe mu bacuruzi barimo abarundi n'abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu burundi bakabijyana mu mujyi wa uvira banyuze ku mupaka bakava imvira bemeza yuko bakibisorera amafaranga ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba minisitiri babyo b'ubucuruzi aribo Julien Paluku wa Congo na Nijimbere Chantal w'Uburundi tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro ku bidandazwa mirongo itandatu na bitandatu by'imbugwa mu bihugu byombi ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma y'aho amaze gusinyirwa turi nabo na mponga atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga imbuto ibishyimbo amata ndetse n'amazi avuga yuko bakomeje kwaka imisoro ujya munsi barapfa kuvuga gusa ariko mubahaye umugongo rero baca bitanga urahara kandi ukuruhisha bagisubiza bujya bose bujya bucuruzi bujya buto buto usanga n'ibitoke n'udutunguru tujya abantu bazana ku mutwe hanyuma rero baca bagufata hariya muzana amahera tubabara yuko ibi byose bamaze kubikura baca bavuga bijya baravuga n'ibiwabo ariko rero twasaba inyene kandi kubagira bagume badufashe bagume bagira rero iswivi baze barabe hanyuma barabe ku bintu biguma bitembera iyo bavuga bajya abashefu ntibaguma babikurikiza baguma mumaze kubivuga hanyuma rero bahaye umugongo bacyatangura kandi kudufata byo dufite uburyo budandaza buto buto abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri kongo basoreshwa no ku ruhande rw'i burundi hari amafaranga basabwa mu burundi mukugira tujabuke usanze izamu ryiza hari igihe ujabuka atacyo utanze aragucira ngo zana ibihumbi bibiri ufise nk'utunyeni udutomati cyangwa udutunguru aha mu burundi baratusaba 2000 francs ahandi 2000 francs abacuruzi basaba ko ku mupaka bagatumbana akavimvira hamani ku rutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa badasuze n'ibyo batemerewe aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mupaka wa kavimvira tuza tutinye turajugumira tu egizambe nzanye ibiro ibihumbi ibiro mirongo itanu by'ibiharage na- moranza njugumiye nta mahoro mfise saba yuko waduci- wodushirira oroza ngaho baka- tukamenya ibiro majana abiri ntushobora kubiriha cyangwa ikiro- ibiro ijana ntushobora kubiriha tugende tubizi ibyo tuje gukora kubera tuzanye n'ibi- ibyo ashara ntuzogira ingorane usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abo baturage bafite bavuga kandi ko birukanwa n'aho bari basanzwe bakorera hafi y'umupaka baradusanzariza ibintu basanze nk'uko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntitujye hariya kure ntibatwugarireko bakaca baza baka- polisi ikabisanzaza ikabimenagura eh, bakabihonyanga bakabisiribanga twebwe ducururize nk'uko turabacuruzi bato bato ducuruza inyanya ngaha tucururiza abapolisi baca baza bakabitwaka bakaca babitwara cyangwa bakabikubita amasabatu bikamenagurika byose ubwo minisitiri w'ubucuruzi muri kongo Julien paluku na chantal ninjimbere w'u Burundi batangizaga iki gikorwa cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu mpera z'ukwezi kwa cumi basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za minisiteri zombi buvuga ntibyadukundira gusa mu kwezi kwa cumi abo baminisitiri hari icyo bari bavuze kuri ayo masezerano mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri kongo no mu burundi avuga ko ibyo mirongo itandatu na bitandatu iyo bitarengeje idolari magana atanu bidasoreshwa twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri uvira butubwira ko buzajya kuzana kuri uyu wa kabiri lisite y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa i bukavu andi makuru ava muri biro ishinzwe abacuruzi ku mupaka wa kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashyirwa mu bikorwa ari uko za serivisi zikorera ku mupaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu batazaza bishyuza vedase ngabo ijwi ry'amerika uvira
tugume muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri icyo gihugu zizwi nka monusco zatangije ibikorwa byo kurindira umutekano abasivili muri teritwari ya jungu mu ntara ya ituri nyuma y'uko ako gace kibasiwe cyane n'ibitero by'imitwe yitwara gisirikare ya kodeko yica ikanashimuta abaturage jimmy shukran bakomera teritwari ya jugu ni imwe mu zigize intara ya ituri iyi teritwari iri ku buso bwa kilometero kare ibihumbi umunani ijana mirongo inani na bine igizwe na sheferi zirindwi zirimo na segiteri enye abaturage bo muri iyi teritwari batunzwe n'ubuhinzi butandukanye bwiganjemo ahanini ibigori imyumbati kakao n'ibindi aha kandi haba ubworozi bw'inka n'andi matungo atandukanye bifasha abaturage mu kongera ubukungu bwabo kimwe n'ibindi bice byinshi byo mu burasirazuba bw'igihugu teritwari ya jugu nayo iri mu zibasirwa bikomeye n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya ingabo za leta ikorera muri ako gace Groupement na lokalite ya dedro iherereye mu birometero bigera kuri mirongo inani uvuye mu mujyi wa bunya yakomeje kuba isibaniro ry'imirwano hagati y'imitwe irwanya leta n'ingabo z'igihugu fardc ibyo byatumye abasivile bari basanzwe batunzwe n'ubuhinzi badakora akazi kabo neza mu myaka ibiri ishize ni muri urwo rwego ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri congo monusco bwahisemo kohereza ingabo muri ako gace abaturage batangiye gusubira mu mirima yabo ariko baherekejwe n'ingabo za monusco zo muri bateyo ya bangladesh dore ko arizo zahawe kurindira aba banyekongo umutekano haba mu ngo zabo no mu mirima bajya guhinga bwana vusimba katahiro umuturage wo muri aka gace wavuganye n'ijwi ry'amerika yagize ati ubu naje ahangaha guhinga kuko mbona abasirikare ba monesco bageze ahangaha ni ibyishimo bikomeye cyane kuko twari tumaze igihe kirekire tutagera mu mirima yacu abarwanyi ba kodeko bari baturembeje cyane ikindi kandi baba bataduteye tukabona haje n'abandi bitwa zayire iyo yose ni imitwe ikorera ahangaha dedro twizera ko kuba monesco iri ahangaha kodeko tutazongera kuyibonaho kuba aba banyekongo batarageraga mu mirima yabo bo bavuga ko byari bibabangamiye cyane dore ko bamwe muri bo batari bakibona uko bakemura ibibazo byabo bya buri munsi abayobozi b'inzego z'ibanze twavuganye bavuga ko kuri iyi nshuro batangiye kugira icyizere cyo kuba agahenge gashobora kongera kuboneka kakurungwe kitamba gerve ni umuyobozi wa lokalite ya dedro twavuganye ubwo nawe yarimo gukora ibikorwa bye by'ubuhinzi iruhande rwe hari ingabo za munesco twongeye kubona ibimenyetso bitwereka ko amahoro ashobora kugaruka muri aka gace kacu tubonye ingabo za munesco ziri ahangaha mu by'ukuri ntitwabona uko dusobanura ibyishimo byacu kuko twari turembejwe n'umutekano muke abantu ntitwari tukijya mu mirima kubera gutinya ko kodeko cyangwa se zayiri zishobora kudusangayo zikatwica ubu ngubu turishimye cyane kandi dutekereza ko ibi bizakomeza bitya njyewe ikinshimishije cyane ni ukubona ndimo guhinga hirya hari ahari ingabo za munesco uyu muyobozi w'inzego z'ibanze yongeraho ko nubwo bimeze bityo abarwanyi b'imitwe ya kodeko na zayire batari kure kuko bahora barekereje bagamije kwica abaturage bajya mu mirima avuga ko kugeza ubu abaturage barenga magana abiri bamaze kwicwa muri iyi lokalite abandi benshi bagashimutwa n'ubu bakaba bakiri mu maboko y'iyo mitwe banyura iruhande hariya ku mazu abandi bakinjiramo imbere bakica abaturage abakora ibyo ni kodeko na zayire rimwe na rimwe adf nayo iraza ikica abaturage ubu ngubu abarenga magana abiri bamaze kwicirwa muri aka gace abandi benshi barashimuswe ntituzi ngo babahe ibyo rero ni bimwe byaduteye ubwoba ntitwongere gusubira mu mirima yacu ariko kuba ingabo za munesco zigeze ahangaha tugiye gukora akazi kacu neza nk'ibisanzwe munesco yo ivuga ko teritwari ya jugu kimwe n'izindi zigize intara ya ituri zikwiye kongerwamo ingamba zo kurinda abasivili cyane muri ibi bihe imitwe yitwaje intwaro yiyongeye general monjrol alame noterne umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare wa munesco mu ntara ya ituri yemeza ko ingabo zabo zizakomeza kurinda abasivili no kurwanya iyi mitwe y'iterabwoba ndetse no gukaza ingamba mu gihe abaturage bari mu mirima yabo nimba ingabo za munesco zerekejwe muri aka gace muri ibi bihe by'isarura aho n'abandi baturage bari gukora ubuhinzi ni ikintu tubona ko cyari gikenewe cyane murabizi muri aka gace hakorewemo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bitandukanye byose bifite inkomoko ku mitwe yitwaje intwaro ntekereza ko rero kuba ingabo zacu zigeze ahangaha ari igisubizo gikomeye cyane kuri rubanda bagakora ibikorwa byabo ndetse bakiteza imbere kuri iyi nshuro umutekano turawukaza cyane ku bahinzi n'aborozi igihe bari mu kazi kabo uretse imitwe ya kodeko na zayire teritwari ya jugu iri muri zimwe zakozweho bikomeye cyane n'ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa kiyisilamu wa adf kimwe n'intara ya kivu ya ruguru kubera impamvu z'umutekano muke intara ya ituri nayo kugeza ubu iyobowe n'abasirikare ku itegeko ryashyizweho na perezida felix cisekedi kuva mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika ijugu mu ntara ya ituri
Jimmy Shukran bakomera aho ijugu mu ntara ya Ituri yarari kumwe n'ingabo uh, z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka MONUSCO yari yajyanye rero n'izo ngabo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane turimo dusoza waranzwe n'amatora mu bihugu binyuranye ku isi ku mugabane wa afurika amwe mu mashyaka yari amaze imyaka myinshi ku butegetsi yarabutakaje bitunguranye andi arabugumana umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ugiye gusiga demokarasi yifashe ite ku mugabane wa afurika nibyo diane ninahazwe atubwira
bimwe mu byavuye mu matora yo mu bihugu bitandukanye byo muri afurika byatangaje benshi ibindi biza nk'imvura iguye yakuvye muri senegal akarorero basiru diomaye faye atavuga rumwe n'ubutegetsi yatsinze avuye mu munyororo gutyo aba yanditse amateka yo kuba umuperezida afise imyaka mike mu bari ku butegetsi bwo mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa afurika intsinzi ya basiru diomaye faye yabaye nyuma y'aho uwari perezida Macky Sall yayoboye senegal kuva muri bibiri na cumi na kabiri gushika mu kwa kane ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane agerageje kwegeza inyuma amatora mu cafashwe nko gushaka kuguma ku butegetsi ariko bikamwankira umuhinga mu by'ubutunzi tedi kaberuka asanga ibyabaye muri senegal byari bikwiye gusiga isomo
byari bitangaje byatanze isomo rikomeye kubakurikiranira hafi ibya demokarasi
muri ghana naho john mahama yigeze kuba perezida w'ico gihugu akagitwara mu kiringo ca manda imwe gusa bitunguranye yatsinze amatora y'uno mwaka yari ahanganyemwo na mahamadu baumiya visi perezida w'ico gihugu akaba ari nawe ari umukandida w'umugambwe wahurira ku butegetsi aha mahama ariko agira ati ino manda isiguye byinshi abahinga barimo kwame asa asante babwije igihe amerika ko benshi mu batoye muri uno mwaka mu bihugu bitandukanye baha amajwi uwo babona ahanini azotuma ubutunzi bw'ibihugu n'imiryango bwisununura kubera iki mu bihugu bitandukanye birimo ghana barajwe ishinga n'ivy'ubutunzi none kwame asa asante mwaririmu b'ivya politike kuri kaminuza y'igihugu muri ghana arabifitiye insiguro
kubera ko ikibazo nyamukuru ari uko benshi barajwe ishinga no guhabwa ibyankenerwa birimwo ibiribwa twarabibonye kenshi iyo igihugu kiri mu bihe bitoroshye by'ubukungu abatora kenshi baba binubira abari ku butegetsi
perezida mushasha wa ghana john mahama mu vyo yemereye abanyagihugu harimo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu bwasubiye hasi kubera amadeni agera ku mamiliyaridi mirongo itatu mu madolari ya amerika ico gihugu cafashe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ahandi batoye uno mwaka ni muri botswana I, Juma Gideon Boko,
ubu ni gedeon boko perezida mushasha wa botswana aho yarahira yimikwa mu mabanga mashasha yiwe botswana ironsa ubutegetsi bushasha inyuma y'imyaka ya baba mirongo itandatu yari imaze itegekwa n'umugambwe umwe rudende ahandi batoye ni muri mozambique muri iki gihugu naho nyene ubutegetsi bumaze igihe kirekire buri mu minwe y'umugambwe umwe frelimo uwo mugambwe umaze imyaka y'ababa mirongo itanu ku butegetsi wemeza ko watsinze amatora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yamara baranse ivyavuye muri ayo matora bemeza ahubwo ko venansiyo mondlane atavuga rumwe na leta akaba yaje ubwa kabiri mu majwi ariwe yayatsinze kwa kunu wama yigisha ivy'amahoro no gutorera inyishu amatati kuri kaminuza ya american iri aha washington dc asanga uwatsinze afise igikorwa co gushira hamwe impande zose zirimo izitemera ivyavuye mu matora mu ntumbero yo kurinda amatati y'urutavanako
iyo utsinze ubwirizwa gukora ibishoboka byose ukunga umwe mu gihugu nizere ko azoshobora kubikora ntidukeneye kumva ikindi gihugu cyo muri afurika kija mu kaga
muri namibiya naho nyene uno mwaka ubutegetsi bwagumye mu minwe y'umugambwe ubumaze ko imyaka myinshi ariko aho bitandukaniye n'ibindi bihugu ico gihugu canditse amateka yo gutora ku nshuro ya mbere perezida w'umugore ni netumbo nandi ndayitwa w'umugambwe swapo utegeka namibiya kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu igihe ico gihugu cikukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umugambwe swapo wakomotsemwo uwo mudamu w'umuperezida wa mushasha mashasha agiye gutwara namibiya nabo nyene baranse ivyavuye mu matora bavuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi turimwo ibibazo vy'ubuhinga bw'ivyuma n'impapuro zo gutorerako zabaye nkeya u rwanda nago nyene uno mwaka rwaratoye umurwi w'igihugu utunganya amatora muri ico gihugu ukaba wemeza ko president paul kagame yatsinze amatora yo mu kwezi kw'indwi n'amajwi hafi ijana ku ijana bamwe mu bahinga bati aha harimwo amahinyu n'awenu mu babibona uku harimo harimwo edgar gituwa yigisha ivya politiki n'imigenderanire kuri kaminuza ya stratomor iri nairobi muri kenya
iyo habaye amatora bikavuga ko barenga mirongo cyenda n'umunani ku ijana by'abatoye batoye umukandida umwe haba harimo utubazo
mu gihe hari abagiriza perezida w'u rwanda kuguma ku butegetsi umwanya muremure hari abasanga bikwiye kuko yakoreye byinshi abanyagihugu umuhinga mu vy'ubutunzi tedi kaberuka ari muri aba
ibyiza yakoze ni byinshi si agaseseshwa rumuri birigaragaza
amatora y'uno mwaka muri afurika yaranzwe kandi n'ayo muri afurika y'epfo aho umugambwe anc umaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi vyanse ko utahukana intsinzi gutyo biba ngombwa ko hajaho leta y'ubumwe ni ubwa mbere vyabaye mu mateka y'ico gihugu
diane nini nahazwe warimo atubwira uko iby'amatora byagenze hirya no hino ku isi by'umwihariko ku mugabane wa afurika ni naho rero dusoreje amakuru twabagezagaho nshuti mu duteze amatwi ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese